muri kumwe na veniste nshimiyimana kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga nongeye kuba ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro murisanga buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahura babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umwana umwe utuye mu bubirigi watwandikiye ashakisha umubyeyi we bamaze imyaka mirongo itatu batandukanye twaramubonye umubyeyi waduhamagaye ashakisha musaza we batandukaniye mu nkambi ya nyacyonga dore hashize imyaka makumyabiri n'icyenda twarabahuje turaha umwanya kandi abashakisha abana n'abavandimwe babo
agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga muribuka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraga uyireba ariko udahumbya agatima kagahora kamushaka uba uri umuvandimwe nka mukakamanzi denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi y'ahitwa rusine hafi ya nyacyonga ya kigali mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka gicumbi umurenge wa byumba akagari ka ngondore umudugudu wa bukamba dore uko yashakishaga musaza we iyakaremye niba unyumva ndagusuhuza iyakaremye ndagukunda ndi mushiki wawe niba unyumva ku ijwi rya amerika ndi mushiki wawe witwaga ntawiha witwa mukakamanzi donise twaburaniye ahantu bita rusine ndakumenyesha yuko nkihari ndi mushiki wawe niba unyumviye akaremye ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu rwanda tukavugana narashatse narungutse mfite umuryango w'abana barindwi uje mu rwanda rwose nkakubona nkagira amahirwe yo kukubona tukabonana tukaganira ndacyari mushiki wawe ndahari nyuma y'ibyumweru bibiri umuntu nari nasabye kumfasha gushaka amakuru ya iyakaremye yarampamagaye ambwira ko yamubonye ampana nimero ze kugira ngo tuzavugane narabikoze turavugana muha amakuru ya mushiki we ambwira ko yishimye kandi yifuza ko bavugana narabahuje baraganira alo
yego
donize amakuru yawe
amakuru yanjye ni meza ngufitiye inkuru nziza ni venise nshimiyimana ku ijwi ry'amerika
yego ngufitiye inkuru nziza
yego rwose nagira ngo nkubwire ko musaza wawe iyakaremye iyakaremye namubonye agasaro kabonetse
yewe imana ishimwe cyane yewe Mm.
mwana we nari mfite ibyiringiro ni byiza kwizera reka noneho ndebe utegereze gato mushake kuri telefoni ndebe ko namubona hanyuma muguhe muvugane buretse gato oui gabriel Oui, c'est moi.
ben écoute hein, cette fois-ci c'est la bonne je suis avec ta sœur denise
Ah, denise yego uh, nguyu umusaza wawe nimusuhuzanye iyakaremye ndagusuhuza bah, euh, bon, bonjour. Bon, bonjour Denise, co- comment ça va denise aravuze ngo uraho umeze ute ndaho ndashima imana imana yuko mubonye iyakaremye rwose imana ishimwe kuba mubonye
elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à dieu
Ah, Moi, c'est c'est pareillement. C'est- C'est c'est- c'est un miracle.
nawe ngo arishimye cyane ngo ni nk'igitangaza kibaye igitangaza kibaye pe C'est c'est vraiment un miracle, de, de- en tout cas de l'entendre après autant d'années. Je, Je, je, je ne sais pas, c'est c'est- c'est- c'est incroyable. C'est c'est incroyable.
nawe aragira ati kukumva nyuma y'iyi myaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose abakoze rwose mwana we gabriel il y a aussi ton beau frère qui veut te parler na muramu wawe arashaka kugusuhuza
nanjye nanjye numvaga afite agahinda bitagira uwo uwo- uwo ukomoka kuri kuri mudamu wanjye Mm.
nanjye ndi- ndi- nishimye cyane kubona afite muramu wanjye ndishimye nanjye byandenze sinzi na
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. c'est pas vrai pour moi, c'est c'est surréaliste vraiment. C'est c'est merveilleux.
nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane aha rero niho umurimo wanjye urangiriye akazi kanjye ni uguhuza abantu ahasigaye muzagira amahoro ariko imana iguha umugisha rwose ndetse byadushimishije cyane murakoze cyane Eh, rwose imana izakomeze kuragire mu murimo wawe ukora ndabashimiye
agasaro ka buraga
akandi gasaro kaburaga kabonetse mu rwanda umwana w'umuhungu witwa mungwarakarama wavukiye mu rwanda mu cyahoze ari komini ngoma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani akaba yarabonye ababyeyi mu bubirigi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda yahamagaye ijwi ry'amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu rwanda impapuro yari afite zigaragaza ko eh, yavukiye ahitwa icyarwa nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina yari afitiye izina rimwe gusa ni nyiramayira Eh, kugira ngo tumugereho twifashishije paruwasi ya ngoma padiri mukuru eric eh, twizigiyimana twakirana urugwiro ahita atangira kubaza mu bakirisitu be ku buryo nyuma y'amasaha umunani gusa twari tumaze kumenya aho nyina nyiramayira aherereye Eh, twamusanze muri paruwasi ya mukarange mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda dore ikiganiro twagiranye muraho amakuru yanyu
ni meza Mm, ni nyina wa mungwarakarama tuvugana
yego Mhm, murakomeye cyane
Eh, buhoro buhoro Mm. nitwa venuste nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi ry'amerika
Mm,
umuhungu wawe mu ngwarakarama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu rwanda Eh, twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara nabimubwiye ndetse byanamushimishije cyane ariko se wowe urumva umeze ute ndaho nanjye uzamunsuhuriza ariko ndishimye cyane Mm. ndumva hari umuntu uri iruhande rwawe ni umukobwa wanjye Ah, afite na mushiki we
yego mushiki we yitwa nde
yitwa nakure edite
nakure edite uri aho
yaho neza wari uzi ko ufite musaza wawe
yego nibyo wari ko wari utaramubona
ntago muzi njyewe navutse yaragiye hanze nsubiza mama wawe gatoya ndashaka kugira ikintu mubaza ndakumva nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe Yee, hari abantu batubwiraga ngo hagiye kuba intambara ngo eh, n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba abo bantu bari abanyarwanda bari abazungu bari abantu bwoko ki ari abanyarwanda Mm. ubwo hari mu buhe mwaka muri mirongo muri mirongo cyenda
bakababwira ngo nimutange abana banyu
Eh, ahubwo jyewe nari nzi nari njyewe nacuraga numva ko yapfuye Oh.
najyaga kuba ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo ngo munsi tumuzi
none se umwana wawe umujyanye wamuhaye ndi Eh, kugira ngo- namuhaye hari abafurere Mm.
hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine i butare Mhm.
noneho rero abantu benshi ko batanze abana nibyo
yewe noneho uwo mufurere arabapakiza imodoka utwana duto duto duto duto duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntabwo ari njye gusa mbona mbona bafashe amamini bisi niba ari amamini bisi mbona babashyizemo baragiye
hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe
ariko yarapfuye ni furere rene rene joseph yabaga hari i butare uwo ni ni furere rene joseph de luc
iyi niwe wabajyanye aha wabwiwe n'iki ko yapfuye
nyine naragenda baririza ejo naragenda baririza hambere ahangaha iryo tanga nyine ritaraza umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira aretse ko ntanamuzi izina umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi mubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose avuga ko abajyanye i kigali avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo turagenda rero turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda
icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe yari afite nyine itatu yari afite imyaka itatu
urumva ko yari acyonka uramwikuraho acyonka uramutanga
none se aho kugira ngo amfire mu mazi ariko nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho
ariko se nkwibarize hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe nari mfite cumi n'itanu
wamubyaye ukiri mutoya
nari ndangije nari ndi mu wa kabiri segonderi noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo yego
none uwo mwabyaranye mu ngwarakarama yamye yuko umwana umutanze uwo twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwa kundi ababyeyi kwa kundi abantu bashugurika abana ngenda namoze ahubwo ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka mirongo itatu irashize ukirwana ugishakisha uvuga uti umwana wanjye yagiye he ntabwo nigeze ncika intege ahubwo numvishije naniye ririya tangazo naraye iminsi ibiri yose nasinzira uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka yeee ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwarakarama arashakisha nyina naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze
birumvikana birumvikana nk'umubyeyi madamu rose nyiramayira nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye ijwi ry'amerika tukumenyesha ko umuhungu wawe mu ngwara karamadewo yagushakishaga akaba atuye mu bubirigi ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya ngoma muri diyosezi ya butare padiri eric twiringiyimana badufashije cyane kugeraho nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya mukarange muri diyosezi ya kibungo jean damour tumusenge nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira nshimire n'umukobwa wawe nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugire amahoro
urakoze imana iguha umugisha ku bw'ubwitange uri kudukorera ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mu kiganiro gitaha tuzabahuza bombi baganire abatuye cyarwa sumo na cyarwa cy'imana mwumva ijwi ry'amerika mukomere
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umugereka wa murisanga igihe kirageze ngo duhe umwanya abashakisha babo turahera mu bufaransa umufaranshakazi ukomoka mu rwanda waharerewe amaze guhabwa abandi babyeyi bamurera arashakisha uwo baba bafitanye isano uri mu rwanda amazina yanditse muri pasiporo ye ni uwimana mukantwari nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari komini Kimbogo muri prefectura ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda Habiyaremye Fabiani wigeze kuyobora komini ya Kimbogo niwe watanze icyemezo n'irangamuntu yuzuye witwa Kabera ashobora kuba ari se cyangwa sekuru uwitwa Hakizamungu Jean Baptiste niwe washyize umukono ku cyemezo cyamutanze afatanije na frere rené joseph de rouk uwo akaba yari umufurere w'umushariti waba azi eugenia mukantahigwa w'imururu cyangwa se abavandimwe be yegera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri ako karere amuha amakuru umwana we witwa uwimana mukantwari tumufashe gushaka agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
tugume mu rwanda mu murenge wa rukozo akagari ka buraro umudugudu wa kabgayi mu karere ka rurindo mu ntara y'amajyaruguru uwitwa ay'u rwanda emmanuel hararangisha abavandimwe be bamaze imyaka makumyabiri n'umunani batandukanye aho nshakisha niba ari umuntu wanjye hari umuhungu n'umukobwa umuhungu yitwaga ndayisaba umukobwa akitwa nyirangezimana ayo niyo mazina niyo mazina yabo bakundaga guhamagarwa
ntabwo bari babatije
ntabwo ndumva batari bakabatijwe
mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
ngo twatandukanye ndumva ari mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kuko twabuze ababyeyi muri mirongo icyenda na kabiri duhungira ahitwa imurambi ubwo abandi bana bari imfubyi bagendeye imurambi aho ngaho mu nkambi twebwe nyine kubera ko sogokuru na data wacu ntabwo bemeye ko abo bana bagenda barabyanze duhungutse tugeze iwacu iwacu mu rugo ubwo biba ngombwa ko bemera ko babajyana babajyanira kuri komine uravuga ngo biba ngombwa ko babajyana babajyana babajyana he kandi bande nyine iyo miryango yajyanaga abana b'imfubyi ikomeje kubakurikirana biba ngombwa ko babajyanira babajyana kuri komine hanyuma barabajyana iyo miryango ni iyihe amazina yayo ntabwo nayimenya rwose pe ntabwo namenya uwo muryango wabajyanye uwo ari we icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ay'u rwanda
icyo gihe nari ndi mu myaka cumi n'itanu
ku buryo umuntu waje agatwara murumuna wawe ufite imyaka cumi n'itanu utamwibuka isura utazi uko asa utazi izina rye
kubera ko nari mfite data wacu na sogokuru bari babikurikirana ni nabo bajyanye abana kuri komine ubwo rero ngewe ndumva ntabwo nigeze mbikurikirana cyane ahubwo sogokuru na data wacu nibo bajyanye abo bana kuri komine hanyuma baza batubwira ko babajyanye
burugumesitiri wanyu icyo gihe yitwaga nde
burugumesitiri yitwaga butera anasitaje
butera anasitaje aracyariho
aracyariho muri iyi minsi yashize naranamuvugishije ambwira ko ibyo bintu abizi ndetse ngo bibaye na ngombwa natanga na nimero akaba yabisobanura uburyo bagiye ushobora kumpa nimero ye nkamuhamagara akambwira uko bagiye
nimero ye nayibaha n'ubu ndayifite mu ntoki zeru karindwi umunani mirongo inani n'umunani mirongo itandatu mirongo ine na gatanu gatatu yari burugumetero komine cyungu iyo muvuganye akubwira ko barumuna bawe bajyanywe mu kihe gihugu navuga ko atazi igihugu bagiyemo avuga ko ngo bavuye kuri komine ngo bajye ngo hari ikigo cyari kiri i kigali ngo nicyo babajyanyemo
i kigali amagana he mu kiyovu ngo niho ikigo cyari kiri ngo cyitwaga taransite emmanuel ay'i rwanda ndagushimira cyane icyizere ufitiye ijwi ry'amerika n'ikiganiro agasaro kaburaga nitumenya aho icyo kigo bitaga taransite giherereye mu kiyovu n'abakiyoboraga tukamenya n'ukuntu abo bana bahageze bavuye muri komine cyungo tuzamenya irengero ryabo ndagushimiye cyane murakoze tukimara kuvugana na ayi rwanda emmanuel ushakisha abavandimwe be ndayisaba na nyirantezimana nta yandi mazina bafite yenda bari batarabatizwa ijwi ry'amerika yashatse butera anastage wigeze kuyobora icyahoze ari komine cyungo uvugwa ko yatanze abana babo twaramubonye butera anastage kaze neza ku ijwi ry'amerika murakoze ku nyakira nari nguhamagaye ngushakaho amakuru hari abana babiri ndimo nshakira irengero hari umuhungu witwa ndayisaba umukobwa witwa nyirantezimana kandi bambwiye ko ushobora kuba uzi amakuru y'ukuntu bavuye mu rwanda hari ikintu waba uzi watutangariza ibyo iyo dosiye koko yabayeho yo ku gufata abantu babaga bafite ubukene babaga babayeho nabi noneho bakabahuza n'abagiraneza bo hanze mu butaliyani no mu bufaransa no mu bubirigi ariko sinakubwira ngo kanaka yagiye muri iki gihugu kanaka yagiye muri iki gihugu umuntu wari uyoboye iyo dosiye ni uwitwa mushashi beatrice wakoraga muri minisiteri muri minaroke hakaza mu nkambi cyangwa se akaza mu hariya hari muri tampo noneho akatumenyesha iyo dosiye agasanga ababyeyi nyine barababaye badafite umufasha bakumva barabyishimiye noneho nk'abahunza ni nanjye wasinyaga ku byangombwa byabaga bituruka bikura umwana nyine ku muturage nkamuhuza na mushashi nabagira neza hari nk'umupadiri ntibuka izina nawe wakoreraga i nyamirambo ariko ntabwo mwibuka izina nawe yajyaga azana na mushashi umupadiri w'umuzungu cyangwa umunyarwanda oya w'umuzungu agomba kuba ari umupadiri w'umufaransa icyo navuga ni uko iyo dosiye ndayizi ko yabayeho kuko nanasinyaga ku byangombwa ariko kuba nakubwira ngo kanaka yagiye aha kanaka yagiye aha cyangwa se ngo nkubwire ngo hari dosiye zasigaraga muri komine ku buryo mwajya gushakisha mu madosiye nta amadosiye yazaga yateguriwe muri ubu ni minaroke ariko icyo gihe ari minenteri noneho twebwe tukazatanga atesitasiyo y'uko umuntu avuye muri komine yari komine cyungo iyo ngiyo nayoboraga
none se mwatangaga icyemezo cy'uko umwana agiye agahabwa iyo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikamushakira umwana ikamushakira abagira neza n'ababyeyi mu mahanga mwabaga muzi ko abo bana bagiye kurerwa n'abandi babyeyi cyangwa muzi ko ari nko kubashakira amashuri bagiye kwiga ari babonye abandi bantu bazabarera bagakura
twabaga ari uko abana babayeho nabi ababyeyi mbese bagasa n'ababarekura kugira ngo bagire amahirwe yo gufatwa neza n'abagira neza noneho kubera ko ibyo bintu byabaga habaga haje umuntu wo muri minisiteri minenteri nta kindi twari kubivugaho twabonaga ibyo bintu biyobowe na minisiteri iyo aba ari umugiraneza w'iyizira ntabwo nari kumwemerera ntafite uburenganzira bwa perefe cyangwa se ubwa superefe cyangwa se ubwa minisitiri ariko kubera ko uwo muntu yazaga nyine afite n'ikarita yo muri minisiteri kandi nari namuzi urumva ko izina na mbere y'uko ajya gukora muri minisiteri uwo mudamu nawe muzi kuko hari abandi twari twarigeze gukorana ariko se yitwa
mushashi beatrice ndamuzi ariko se mwamenyana mwakorana yazana ikarita yo muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu gufata abana ukabamuha ngo yababoneye abagira neza abo bagira neza wigeze umenya abo ari bo wigeze umenya isura yabo ntabwo wigeze utekereza tuhasanga ari ibirura bigiye kuturira abana ntabwo wigeze utekereza ko abo bana bashobora kuba bajyanywe mu buryo butemewe mwigeze icyo kintu wigeze ugitekereza
uburyo butemewe ntabwo nari kubitekereza kuko yaje ari umuntu wo muri minisiteri uri ku kazi ntabwo nigeze ntekereza rero ko haba harimo amanyanga noneho kumenya abo bagira neza ni uwo mupadiri namenye wigeze kuzana nawe ni uwo gusa namenye none se bwana butera anastase ndimo ndagerageza gutekereza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari ifite uruforina yari ifite ahantu abo bana ibacumbikira mbere y'uko bahabwa ababyeyi ndimo ndibaza ukuntu byagendaga kereka mbonye uwo mushashi yenda niwe wansobanurira neza uko byagendaga
n'ubundi ubwo ni ugushaka aderese ye kuko unavuze ko unamuzi noneho akagusobanurira ariko nge yambwiraga ko hari ahantu hari taransiti i nyamirambo no mu kiyovu babanza kubafata neza aho ngaho bakabashakira n'ibyangombwa byo kujya mu mahanga kuko batavaga muri komini bahita bagenda ubwo babanzaga kubashakira ibyangombwa bari ahantu bategereza aho yambwiye ni nyamirambo kuri uwo mupadiri no mu kiyovu ahantu ntihamenye neza
mu kiyovu nanjye barahambwiye ko hari ikigo banyuzagamo abana centre de transit n'uwo beatrice mushashi uvuga ndamufite mu bantu nzi nzamuhamagara mubaze niba koko yarakoze muri iyo minisiteri uvuga niba icyo kigo akizi kugira ngo tumenye neza uko ibintu byifashe ubwo ni uko bimeze ariko se ugereranije ukibuka wasanga abana wasinye kugira ngo bagende ari nk'abangahe bagenda barenze mirongo itatu mu gihe kingana iki ni muri mirongo icyenda na gatatu bishyira mirongo icyenda na kane
ijwi ry'amerika yakomeje gushaka amakuru yatuma tumenya irengero ry'abana babiri ndayisaba na nyirantezimana bakomokaga mu cyahoze ari komini cyungo icyo kigo cy'agateganyo abana banyuzwagamo cyari mu kiyovu twamenye ko cyategekwaga n'umufaransa benoit artigo wari uhagarariye ishyirahamwe accueil sans frontiere ryashakiraga abana ababyeyi mu bufaransa ikigo cy'agateganyo cy'inyamirambo cyari gihagarariwe n'umupadiri witwa pierre jo wo mu bapadiri bera yakoreraga association lumière des enfants nayo yoherezaga abana mu bufaransa amakuru twahawe n'ishyirahamwe ry'abo bana bahawe ababyeyi muri icyo gihugu yerekana ko hari abana b'abanyarwanda magana atanu na mirongo itandatu mwabyumvise butera anastase wahoze ayobora komini cyungo yavuze ko abana yabahaga uwitwa beatrice mushashi twaramushatse turamubona atuye mu bufaransa tumuhaye ikaze ku ijwi ry'amerika yewe nuko murakoze nshimiye imana kuba mumpaye ikaze ni ikiganiro agasaro kaburaga mu kanya navuganaga na n'uwahoze ari burugumesitiri w'icyahoze ari komine cyungo butera na sitaje tuganira ku bana bavanywe muri iyo komine bagashakirwa abandi babyeyi banza umbwire iyo dosiye y'abo bana bashakirwaga ababyeyi wigeze uyikoraho muri minisiteri wakoragamo yewe nakoraga muri minisiteri des affaires sociales imibereho myiza y'abaturage niho nakoraga icyo gihe yari iyobowe na minisitiri rando wariti witaga rando noneho hakaba harimo iyo dosiye yari ishinzwe kureba abana b'imfubyi bashobora kujya kurererwa mu mahanga noneho rero iyo dosiye rero twandi mu bantu ndi mu ikipe bayikoragaho waba warigeze ujya muri zone tampon cyangwa se mu nkambi iyo ari yo yose ndashaka kugenda nka nyacyonga cyangwa se ahandi gushakamo abana nk'uko burugumesitiri wahoze ari burugumesitiri butera abivuga
ubu burugumesitiri tugomba kuba twarakoranye sinibuka neza ni kera iminsi ishize ni myinshi ariko iyo kumena ya cyungo nayikozemo ndetse na hariya hari aho intungu nziza zari zaraje muri nyacyonga naho twarahakoze tujya gushakayo abana ariko abana b'imfubyi nibo baduhaga twajyagayo tugasanga burugumesitiri yakoze rosansoma y'abana b'imfubyi akaba aribo baduha kuko ntabwo twari dufite uburenganzira bwo kujyana abana badafite ababyeyi yavuze ikigo yise ngo ni ikigo do taransite ni ukuvuga ko ni nk'ikigo gishyirwamo abana mu gihe bagitegereje kubonerwa ababyeyi yavuze ikigo kimwe cyari nyamirambo n'ikindi cyari mu kiyovu ibyo bigo koko mwari mubifite ntabwo ari ibigo bya minisiteri ya minisiteri y'imibereho y'abaturage ni ibigo abana bajyagamo bifitwe n'abantu babiyoboye ariko bakorera asosiyasiyo ziri mu bufaransa noneho abo bazungu bari babiyoboye akaba aribo twanajyanaga no mu kigo cy'impunzi kuzana abana najyanaga n'umuzungu witwaga benwa aritigo niwe wari ushinzwe ikigo cyo mu kiyovu hakaba n'ikindi kigo cyabaga i nyamirambo cyari gifitwe n'abapadiri babiri umupadiri w'umuzungu w'umufaransa n'undi mupadiri w'umubirigi ariko abo bapadiri bo ntabwo nigeze njyana nabo mu kigo cy'impunzi twagendaga tureba abakozi babiri ba minisiteri y'imibereho y'abaturage tujyanye n'umuzungu ariko byana ntanduye ni ngewe wari uyoboye ikipe hari aho yavuze yuko wajyanaga n'umupadiri atibuka izina yaba yaribeshya kunanye n'uriya muzungu benoit aritigo akibwira ko ari umupadiri
yaribeshya kuko uwo mupadiri niba yaragiyeyo ntabwo twajyanye abo bana mukabafata mukabanyuza muri ibyo bigo bakahava bajya mu bufaransa cyangwa se hari n'abajyaga mu bubirigi
ukuntu ibintu bimeze nta kubisobanura muri aka kanya ntabwo byoroshye kuko ni dosiye yari na asosiyasiyo zo mu bufaransa zemewe na leta y'ubufaransa zanyuraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubufaransa noneho izo asosiyasiyo zikaba zifite ababyeyi bashaka abana bifuza kurera abana bo kurera noneho bo kwadoguta noneho abo babyeyi bakaba bahagarariwe n'iyo asosiyasiyo kubera yuko n'izo asosiyasiyo kubera yuko minisiteri inakoreraga ntabwo bemeraga ko habaho les adoptions individuelles bakoreshaga na adoption zinyuze muri asosiyasiyo hari izindi nyinshi ntazi ariko izo nakoranye nazo ni izo ngizo ebyiri ayo mashyirahamwe amazina yayo urayibuka
hari imwe yitwa akeye san frontiere ariyo benwa yakoreraga yakoranaga nayo niyo yari aroperezansi aho ngaho mu rwanda yari afite n'indi mirimo akora ariko akaba ari antene yabo noneho hakaba n'iyindi yitwa yakoranaga na padiri w'inyamirambo n'abo bapadiri b'inyamirambo yitwaga lumiere des enfants noneho rero ubwo kuko bazaga bafite amadosiye y'ababyeyi bafite icyo bita agrema inaha ngaha mu bufaransa iyo utayifite ntabwo ushobona kubona kukwadabuta umwana nuko noneho rero ubwo bakatwereka izo dosiye bakatwereka amadosiye yuzuye hari n'abo mu madosiye twajyaga twanga tubona twebwe ataberanye n'abana bacu ndetse rwose ku buryo na minisitiri rando ibyo yari yaravuze ati amadosiye nk'aya ngaya kubona wayanze ko hari amadosiye twanze bajya kwipurenya abazungu bajya kwipurenya noneho aravuga ati kubona wayanze ati ntacyo bitwaye ati humura ati abana bacu bagomba kugenda ari porotere tuzi ko bagiye ahantu heza mbwira muri make nk'izo dosiye wangaga zabaga zimeze zite
nuko habaga harimo nka raporo psikologike y'ababyeyi iyi dosiye nibuka nanze niyo umubyeyi yari afite umugabo yari yariromariye ariko muri raporo psikologike bavuga yuko umugore we yapfuye yiyahuye noneho rero kumva ko umugore we yapfuye yiyahuye uravuga uti yararongoye yazanye undi mugore ese umugore wa mbere yapfuye yiyahuye kuma azize iki nicyo kintu cyatumye ngiye numva iyo dosiye ntayikunze
none ko wambwiye mu kanya y'uko mutakoraga adoption individuelle ni ukuvuga yuko ntabwo mwafataga umwana ngo muhe umubyeyi kanaka mwafataga abana mukabaha ishyirahamwe kanaka rikaba ryo ribatoranyiriza ababyeyi nibyo rwose ni ishyirahamwe kanaka ry'abatoranyirizaga ababyeyi kuko ababyeyi baba bashaka abana bakurikije mbese imyaka y'abana bashaka noneho asosiyasiyo kuko iriyo ari iri hagati yacu n'abo babyeyi niyo yabaga izi abo babyeyi yarabakurikiranye kandi anayiza akomeza gukora hore yo kwakompanya yo guherekeza ababyeyi bageze abana bageze mu bufaransa kuri ibyo by'ababyeyi bahabwa abana byarashobokaga ko nk'umubyeyi umwe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore utarashaka yahabwa umwana
oya ntabwo byashobokaga ntabwo byashobokaga ahubwo ngibi byo kuvuga ngo harimo abantu baba baba umusekiseri ibyo ntabwo twebwe twari tubizi niyo bijya kubaho ari nk'abantu b'ibitsina bibiri bihuje ntabwo twari kubikora donko umuntu umwe ku giti cye ntabwo twashoboraga kumuha umwana ntibyashobokaga minisiteri ntabwo yari kwemera kumutanga kwemera ko iyo dosiye bayemera mbikubajije kubera ko hano mu kiganiro agasaro kaburaga hari umwana umwe wahawe ababyeyi ariko barumuna be baje bamusanga bavuye mu rwanda babazanye ngo nabo baze kurererwa mu birigi boherezwa kurererwa mu bufaransa kandi bahabwa umukobwa udafite umugabo
ndumva iyo dosiye ntayizi ntabwo yashoboraga gutambuka rwose ibyo ntibishoboka ibyo mbikuvaniyeho rwose ntabwo byari gushoboka deje iyo njya kuyibona nk'iyo ngiyo ntabwo tuba twarayemeye umbwiye yuko abana bagendaga bose babaga badafite ababyeyi babaga ari imfubyi niko byari byanditse iyo twajyaga kubashyikira muri komine batubwiraga ko abana ari imfubyi none niki cyabemezaga ko abo bana ari imfubyi mwarebaga dosiye mukabona ko se na nyina batakiriho kubera ko bibaye ibyo ntabwo twaba dufite bano babyeyi baba bashaka abana babo yewe kubera yuko iyo uba ukora muri minisiteri wagera muri komine ukaba wiringiye wizeye burugumesitiri wizeye n'abakozi ba komine noneho rero uko bakaduha impapuro zerekana yuko uwo mwana ababyeyi be bitabye imana none se wajya kuvuguruza umuntu ngo ntabwo nzi ko umubyeyi ngo umubyeyi aracyariho oya ntabwo twigeze dufata abana bafite ababyeyi rwose niyo ajya no kuba afite umubyeyi ahubwo nta nubwo aba yaragiye kuko deja hari hari n'ikindi kigo hari n'indi sisiteme yari ihari yo kugira ngo abana bafatwe n'ababyeyi b'abanyarwanda noneho n'abo bana rero bafatwaga n'ababyeyi b'abanyarwanda iyo ntabwo ngiyo dosiye ntabwo ariyo nakozeho ariko umuntu wayikoragaho yagombaga kujyana abana badafite ababyeyi yagomba kujyana abana b'imfubyi rwose aba babyeyi batwaraga abana hari ikintu bishyuraga kugira ngo abo bana bagende aba babyeyi ku giti cyabo nta mafaranga batangaga ngo bayatange ngo wumve ko hari amafaranga batanze ariko kuko asosiyasiyo yo ikorana na minisiteri aferi sosiyale na minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage yatangaga ikintu gisa nka jesite yo gushimira yo gushimira kimwe mbese nko muri komine cyungo cyangwa cyumba sinibuka ndumva barakozemo ikintu cyo kugura amasuka cyangwa iki sinibuka ikintu sinibuka icyo bayakoresheje amafaranga batanze ntabwo nibuka icyo bayakoresheje sinanayabonye sinzi n'uko angana
impamvu nari mbikubajije ni uko muri aya madosiye abana bahabwa ababyeyi binyuze mu mashyirahamwe ya n'aya hari nk'ishyirahamwe rimwe nzatangaza ejo bundi hano ku ijwi ry'amerika ryafataga abana mu rwanda iryo shyirahamwe nagiye mu madosiye nsanga umwana kugira ngo agere mu bubirigi umubyeyi umushaka yaratangaga ibihumbi mirongo irindwi na birindwi by'amabirigi y'icyo gihe mirongo irindwi na birindwi kugira ngo ushobore kuvana umwana mu rwanda umugeze mu bubirigi niyo mpamvu ushaka kubaza niba umubyeyi w'umubirigi yaratangaga ibihumbi mirongo irindwi na birindwi by'amabirigi kugira ngo umwana ashobore kuva mu rwanda agere mu birigi uwavaga mu rwanda ajya mu bufaransa yatangwaga ahangahe nta mafaranga yatangwaga kuri buri mwana
ndashaka kuvuga ngo harimo amafaranga yo kumugurira indege yo kumugurira tike y'indege yo mu bubirigi mbabarira mubaze nange ikibazo kuko iyo ibyo ntabwo mbizi by'abantu bashobora kuba barakoreshaga ibintu by'amanyanga wenda bakaba barakoresheje ibintu by'amanyanga bakagurisha abana ibyo ngibyo ntabwo mbizi ariko abana bagiye banyura muri asosiyasiyo boherejwe mu rwego rukurikijwe n'amategeko ntabwo bigeze babatangaho amafaranga ni ukuvuga ngo umwana bamuguze amafaranga ya nayo umwana bamuguze amafaranga ya nayo na nyakwigendera minisitiri wanduwaridi aramutse ahari yabikubwira ko bitashobotse ko atari ko byagendaga ntabwo sinzi niba umuntu yabyita kugura sinzi niba umuntu yabyita kugura navuze ibihumbi mirongo irindwi na birindwi ari iki wa muntu w'imana we uko bigaragara uko yakoreshwaga yarabaga ari amafaranga yo kugura yo kugura tike y'indege no gushaka impapuro zizamuzana ndetse hakabanza gutangwa ibihumbi mirongo ine na bitanu mbere y'uko umwana agera mu birigi yagera mu birigi hagatangwa asigaye ndashakaga rero kumenya niba namwe mu bufaransa byarabaga kugira ngo bizamfashe kumva neza uko aba bana bagendaga n'impuhwe zabaherekezaga kugira ngo bagere mu miryango yagombaga kubarera umva mu amadosiye twakozeho muri minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage dukorana na asosiyasiyo izo ebyiri nakubwize hano mu bufaransa ntabwo zigeze na rimwe zitanga amafaranga niyo yo kuvuga ngo wenda dutanze amafaranga atanu cyangwa makumyabiri cyangwa ijana cyangwa igihumbi paramfa no kuri buri mwana jame amafaranga batanze ni amafaranga rusange asa naho kwa kundi umuntu avuga ati ntanze ikintu cy'ishimwe kandi ayo mafaranga yose yahise ajya muri komine cyungo cyangwa na cyumba aho muri ayo makomine twakoranye nayo mu rwego rwa reconstruction ndumva barakoresheje n'ibintu byo kubaka amashuri haje umunsi by'imvura ntabwo nibuka neza icyo ni ibintu nk'ibyo bavuga bati mbese abantu bagura imbuto mbese abantu bubaka amashuri mbese abantu bakora ikintu ibintu byo kongera kwiyubaka ariko nta bintu by'amafaranga wenda hari uwavuga uti waribagiwe oya ntabwo nibagiwe nta mafaranga yigeze atangwa ku mwana waje mu bufaransa ndetse n'uwagiye mu bubirigi anyuze muri minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage kuko nabo barahari abajyaga mu bubirigi bo banyuraga rihe shyirahamwe mu yihe asosiyasiyo
ndumva na asosiyasiyo yitwaga zonderi gerenzeni ntabwo nakoranye nabo cyane kubera ko intambara yahise iba iba ariko ndibuka ko n'umuntu wagiye aherekeje abana jenoside itangira yatangiye rwose akiri muri muri misiyo aherekeje abana kuko abo bana asosiyasiyo zazaga kubatwara zohereje abantu baza kubatwara hakaba n'igihe ababyeyi bo kurera abana bakaza gushyikira abana bavuga ngo barebe uko igihugu cy'abana bakomotsemo kimeze abana banagiye ni benshi nta n'ubuntu yanabamenya gusa ko ndi hano ko ntazi ko abo nahuye nabo ko ari bake cyane nibyo nari ngiye kurangirizaho mbese abo bana iyo mwaboherezaga mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa hari ubundi buryo mwagiraga bwo kubakurikirana kugira ngo mumenye uko babayeho uko bakura
hari misiyo nigeze kuzamo mu bufaransa nzanye n'umugabo wakoraga muri minisiteri twakoranaga muri minisiteri des affaires sociales muri minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage twaje tuje kureba uko abana bacu bafashwe mu bufaransa iyo misiyo ni minisitiri ndasingwa randuwaridi wayishyizeho avuga ati mugende mujye kureba uko bariya abana bameze mujye noneho muze mudukorere raporo icyo gihe ni muri mirongo icyenda na gatatu icyo gihe rero naraje twaraje uwo mugabo kuko yari umujirisite yakoraga ku niba uzibagira izina rye di twarazanye noneho tukareba uko abana uko amadosiye yagiye aba uwo yari ashinzwe kureba uko amadosiye ameze muri ntuze yo point of view juridique ku byerekeranye mu rwego rw'ubucamanza niba ibintu bya dogisiyo zarakozwe neza inaha ngaha niba dogisiyo peniyeri yaremewe uko bimeze noneho ngewe nkareba rokote sosiyo edukatifu nkareba uko abana bafashwe mu ngo nkajya kureba ibyumba byabo uko bimeze nkajya no mu mashuri kureba integarasiyo yabo mu mashuri uko bimeze iyo iyo misiyo yacu yabayeho rimwe gusa ubundi ntambara iba ntabwo yongeye kuba beatrice mushashi nongere ngushimire cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane ndamutse ngize icyo nshobora kuba namarira umuntu uwo ari we wese kandi ngewe nanjye ku giti cyanjye ku bwanjye ndi imfubyi ntabwo natererana imfubyi kandi nkunda abana narabyaye kandi nakoreye igihugu kandi nzakomeza ngikorere ndagushimiye cyane
ndagushimye nawe muntu w'imana
agasaro kaburaga
amakuru ijwi ry'amerika yamenye ni uko nyirantezimana ari mu bufaransa turacyashakisha amakuru ya musaza we nawe tukivuganira mbere yo kubahuza na mukuru wabo ayi rwanda emmanuel mukomeje kumva ijwi ry'amerika ikiganiro wa gasaro kaburaga umwihariko wa murisanga dukomeje guha umwanya barangisha ababo icyemezo pierre clement uri mu mujyi wa kigali akarere ka kicukiro umurenge wa masaka akagari ka gako umudugudu wa butangampundu ni umwarimu muri kaminuza ndarangije umubyeyi wanjye cyangwa wacu wanjye n'umuvandimwe wanjye kuko tuvuka turi babiri noneho ubwo tukaba twaravutse kuri papa witwa ngirorera jean damascene na mama witwa mukaruzindana herene ariko papa yaje kwitaba imana muri mirongo icyenda na rimwe dusigarana na mama muri mirongo icyenda na kane tuza guhungana nawe tujya muri zayire ariyo repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu munsi tuza kuba mu nkambi zo muri kivu y'amajyepfo muri yari inkambi yitwaga kabira yabaga mu karere ka karehe niba ngibuka neza niko babivugaga turi abana ubwo noneho tukaba mu nkambi ya kabira mama rero niwe twabanaga mu nkambi nyuma muri mirongo icyenda na gatandatu tuza kuva mu nkambi ubwo habaga intambara yo guhirika amabutu ku butegetsi tuza guhunga mama tuba ari we tuburana kugeza n'ubu ngubu ntabwo turongera kumubona kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe muri mirongo icyenda na gatandatu kugeza ubu ubwo icyo gihe iyo mirwano yabaga n'inkambi zigasenyuka twarahunze tuva mu nkambi tuza kugera ahantu bita ishanji aho ngaho rero niho twaburaniye na mama mwebwe byagenze gute mwagarutse inyuma bo barakomeza cyangwa se mwaratatanye icyo gihe mwese mukwira imishwaro uwo munsi nibuka neza mama yagiye ari mu gitondo ukumva ni igihe wari mukuru agenda atubwira yuko agiye guhaha hari undi mudamu bajyanye ngo hari ahantu bajyaga guhaha bakajya gukura ibirayi mu mirima y'abakiga bakajya kubikurayo bakabigura ariko bakajya kubyirebera mu murima noneho rero agenda ajyanye nawe ajyanye n'uwo mudamu wundi bagenda ari mu gitondo ariko kubera ko ahantu hari ikirere cyaho wabonaga gihora kijimye kuko ni ahantu mu misozi miremire hafi nk'aho hahora ibihu ntabwo nzi neza amasaha ariko nkurikije n'igihe yari yagendeye byari bigiye kuba nka saa sita noneho baza kurasa imirwano yongera kubura turi aho ngaho mu nkambi turategereza ko hano twe turumva hari hari shitingi gutya kandi tuba hejuru ku misozi abantu twari twegeranye twe duturanye muri iyo nkambi sinzi na nabyita inkambi kuba byari nka redo taranzisiyo kuko twarakomezaga duhunga mu by'ukuri ntitwari tugiye kuhatura birambye noneho icyo gihe abo bantu nabo baratubwira ngo ridukureho shitingi ubwo yari njye na murumuna wanjye n'undi musore nawe mama yari yarafashe amurera yitwa ngabo nziza ubu ni umugabo atuye rwamagana hakaba n'undi mwana nawe twe twatoraguye ariko nawe nyuma twaje kuburana icyo gihe rero aho hantu twari turi baratubwiye ngo dukureho shitingi turazinga abo bantu baratubwira ngo tugende kugira ngo bataza kuturasiraho urumva mama ntabwo yigeze agaruka kuva hari ibyo twahasize twe turagenda tugenda atari yava guhaha kugeza n'ubu ngubu ntabwo twongeye kumubona ntabwo tuzi na keretse umuntu wigeze kutubwira ngo yamubonye pingipingi mu kwa kane muri mirongo icyenda na karindwi ariko ubwe nta muntu mu by'ukuri uduha amakuru ngo abaha ngaha
uwo mudamu wajyanye na mama wawe gukura ibirayi izina rye uraryibuka oya ntabwo mbyibuka gusa icyo nzi cyo niko turi mu nkambi aho ngaho i kabira uwo mudamu yari umwarimu muri pirimeri mu nkambi
yakomokaga hehe kugira ngo uwo mudamu ashobora kuba yarakomokaga igitaramo yego
noneho uwamubonye bwa nyuma itingitingi muri mirongo icyenda na karindwi waba wibuka izina rye
yitwa mutagoma ni umugabo w'ikibungo gasetsa hafi y'aho papa avuka ariko kugeza n'uyu munsi uwo mugabo yaje gupfa ntabwo akiriho yaba we yaba n'umugore we bapfuye nko mbere ya bibiri na gatanu gato
uwo mugabo mutagoma wakubwiye ko yahuye wakubwiye ko yabonye umubyeyi wawe itingitingi yaba yarakubwiye niba yaramubonaga ahunga asa n'uwerekeza hirya gato yatubwiye yuko yamubonye akora muri croix rouge yakoraga muri croix rouge yabonye icyo gihe mama akora muri croix rouge
abantu benshi bumva ijwi ry'amerika ho muri hose ku migabane yose y'isi ari n'abari muri afurika hirya no hino abanyuze tingitingi ni benshi waba yarabonye umudamu witwa helena mukaruzindana wakoraga muri croix rouge akaba azi aho aherereye yahamagara ijwi ry'amerika akamubwira yuko umuhungu we icyemezo Pierre Clement amushakisha mwaba mukoze nawe ni agasaro kaburaga mudufashe tugashake icyemezo Pierre Clement niba umubyeyi wawe akiriho nicyo tumwifuriza niba kumva wamubwira iki mbese ni iki wumva wamubwira nk'umwana kuri uyu munsi
biragoye kubona icyo umuntu yabwira umuntu bamaze imyaka makumyabiri n'itanu batabonana ariko wenda we niba akiriho akurikije imyaka twe dufite kumva ni igihe wari mukuru ufite imyaka icyenda murumuna wanjye afite imyaka itandatu irindwi gutyo byagorana ko we yakwiyumvisha ko twaba tukiriho uyu munsi ariko twamubwira yuko turiho twabaye abagabo murumuna wanjye ni umwarimu muri segonderi nanjye ndi mwarimu muri kaminuza turubatse nubwo murumuna wanjye atari yashinga urugo ngo ashake umugore abyara ariko tubayeho kandi tubayeho neza ikintu twamubwira ni uko famiye iye iyacu kwa papa bose bari aho abasigaye batapfuye
mu ntambara cyangwa abapfuye nyuma y'intambara na jenoside kugeza n'ubu ngubu abandi turahari cyane cyane abuzukuru b'ababyeyi babo ababyeyi ba papa cyangwa ba mama rwose tukamubwira ko twifuza kumubona rwose byadushimisha twongeye kubana nk'umuryango murakoze
urakoze nawe Pierre Clement kemezo ndagushimiye cyane kuri kino cyizere wagaragarije ijwi ry'amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhuze tuguhuze n'umubyeyi wawe niba ariho ijwi ry'amerika azaduhamagare azatwandikire n'ababa bamuzi abamubonye nabo kandi imirongo ya telefone yacu ku ijwi ry'amerika ihora ifunguye muzatubwire ako gasaro kaburaga kaboneke ndagushimiye cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu minota isigaye undi dutumikira ni habimana deni ni umwana uhawe abandi babyeyi mu bufaransa mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe aturutse mu kigo cy'imfubyi cyari masaka ya kigali ise yitwa nyiridandi gaspar ukomoka mu cyahoze ari komini maraba aho bita mu mikingo muri segiteri ya maraba mu cyahoze ari perezida prefegitura ya butare nyina yitwa mukakarima esperance akaba umukobwa wa nsigaye karisiti na nyiramajangwe ansira bari batuye mu matyazo ya ngoma i butare habimana doni ikinyarwanda yarakibagiwe turamusemurira ubutumwa afitiye umuryango we
Il n'y a pas une seule seconde où je ne pense pas à eux.
nta segonda n'imwe shira ntabitekereje niko bimeze ni ikintu ntekereza kuva nkiri muto kumenya ko nageze mu faransa mfite imyaka itanu ariko nkaba ntawema gushaka kumenya aho nkomoka byanshimisha cyane menye ko barokotse amahano yabaye nkabasaba ko bangeraho banyuze ku ijwi rya amerika kugira ngo twongere duhure kuko gahunda yanjye niyo kugaruka mu gihugu cyanjye
ensemble, quoi. Parce que moi, mon but, c'est aussi de revenir dans mon propre pays. Et, euh, et ça serait vraiment un plaisir de reprendre contact avec. Euh, bikaba rero byanshimisha menyanye na bene wacu tumaze imyaka mirongo itatu n'itanu tutabonana kubera ko maze kuba umugabo nize amashuri mu bufaransa nkora imirimo itandukanye meze neza sindwaye narakuze ubu mfite akana k'agahungu ndifuza kujya mubwira ko nkomoka mu rwanda ko nahawe abandi babyeyi ariko mfite bene wacu mu rwanda niba rero banyumva nabasaba ko babanyuraho ku buryo butaziguye abo kuri radiyo kugira ngo muduhuze kuko mpora mbirota kandi sinabibahisha ko mfite igishyika nicyo kintu cyiza cyaba kimbayeho mu buzima bwanjye
twahise dutangira gukora ubushakashatsi mu mikingo ya maraba twasanze nyiridandi gaspari koko yari aha twamenye ko umwe mu bana be w'umukobwa witwa genovefa mukandamage yashatse ahitwa igishamvu genovefa mukandamage rero niba uri i gasyankingi imuboni inyakibanda cyangwa se ishori musaza wawe habimana deni aragushaka n'undi wese wumva iri tangazo kuri radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira mu rwanda hose yabimumenyesha aha niho dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye nshimire cyane abagize uruhare rukomeye kugira ngo dushobore kubona iyakaremye washakishwaga na mushiki we denise mukakamanzi abadufashije kugira ngo duhuze mu ngwara karamana nyina rose nyirabahira abadufashije kumenya genovefa mu kandamage aho waherereye uwo ni mushiki wa habimana denis mbashimiye icyizere mukomeje kugirira radiyo yanyu ijwi ry'amerika n'urukundo mugaragaza mudufasha guhuza ababuranye nakagaruka mugira amahoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana